الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد آه، وآية سير- سيرة رسول ربي عليه الصلاة والسلام دبت أتره آه، وقا سدس أو آه، غزوي لولا آه، فتح مكة آجة دمو waa'ee lola sanii dubbanne akka ballama duraa waggaa jaheessi oo rasuulaa fi qureesh irratti waliigalan qureesh cabsite ka sababaa saniif rasuuli rabbi aleyhi salaatu wassalaam duula qopheessan yeroo duraatiif waraana irra gudda'aatiin nama kuma kudhaniitiin rasuuli rabbi aleyhi salaatu wassalaam duulan Eh, guyyaa torba ka waraanni karaa deeme eh, qureesh rabbiin oduu irraa hidhe doyeenis waa tokkollee oduutti fiduu akka hin dandayin dubbannee turre yeroo waraanni eh, muslimaa kun makkatti kalaaye kiiloomeetirii digdamii fi lama makkatti kalaaye eh, dhageette qureesh akka waraanni muslimaa dhufe waraanni kuma kudhanii eeginni kiiloomeetirii digdamii lama magaalaa jala ga'e eh, dhageette jechuu haa dhageettu malee eh, karaa hedduun miidhamte qureesh warri jajjaboon isaanii hoggaanni waraanaa jajjabaan isaanii ka duraan isaan qaban hunduu jalaa islaamee jira amma khaalid bin walid mataa jara kanaati lammata dura taa'an biyyaa pirezidentiin biyyaa ka waggaa jahan dabre kana biyya bulche eh, abu sufyaan akka warri gugurdaan isa dura jiru abi jahlii fi warroon isa wajjin hojjetu lola badrii keessatti waggaa lammeessu akka dhuman eh, waggaa jahan kanaaf isattuu biyya bulchaa ture innis qabamee eh, islaama tahe osoo warri biyya quban qabne magaalumaa bahee oduu barbaada jedhe osoo inni deemu qabanii rasuulatti fidanii alayhi salaatu wassalaam amantii muslimaa fudhate jenne Eh, garuu gaa amma qureesh eega waraanni as kalaayee dhageettee qophaa'uu hin dandeettu namni silaa kaa- sagantaa lolaa baasee bifa kanaan lolaa bifa kanaan ifirraa dhoowwina jedhu dura taa'aa biyyaatii sun qabame harka muslimaa jira wanni hafeef maaltu jiraree qureeshi namoo akka mataa dhuunfatti lolu akka dhuunfatti lolu jechuun egaa lola- lola bu'aa guddaa qabuu miti abi sufiyaan imaanaan qalbii qulqulluun amantii islaamaan qabanne haga yeroo irraa boodatti shakkiin diqqo garaasaa kee jirti ka rasuuluu gaafatee alayhi salaatu wassalaam itti hime abbaasin maal jedheen eh, rasuuli alayhi salaatu wassalaam abi sufiyaan fuudhi ganama subii osoo waraanni hin bahiniin dura waraanni amma makkatti qajeeluuf deema osoo waraanni hin bahiniin dura waan jedheen rasuuli alayhi salaatu wassalaam fuudhi bakka akkana akkanaa jedheen achi dhaabi jedheen karaa moggaa bakki kun bakka gaarri lama gara garaa walitti dhufu waraanni faca'ee deemuu hin dandeenye guutuu waraanni qal'innaan dhufee irra bahu maal barbaadan rasuulli rabbi alaihi salaatu wassalaam jabeennaa fi guddina waraana islaamaa tan akka inni argee loluu hin danda'u jedhee murteeffatuuf qureeshan hin lolinaa jedhee akkinne amri baasuuf akkasuma taate dubbiin rasuulli alayhi salaatu wassalaam waraana isaanii biyyi biyyaan qopheessan Eh, gosti hunduu akka gosti martuu akka waraana ifii qofaa qopheeffattee isiin deemtuudhaan rasuulli rabbi alayhi salaatu wassalaam fakkeenyaaf fakkeenyaaf gosa suleymii fi aslamii fi giffaarii fi muzeyna'aa fi juheyna'aa fi naannoon naannoon islaamtee jirti amma naannoowwan islaamtee waraana muslimaa keessa jiru kana hundayyuu alaabaa addaa kennanii fi akka eh, waraana addatti waraana muslimaa wajjiin fi deeman kanamaa kana hunda agarsiisa duuba yeroo warri tokko irra dhufu in gaafata ummanni kun maal jedhaan ummanni kun gosa aslam jedhamtu biyya aslamii dhufanii maaluma barbaaduu deeman jedhaan warri aslam takka walilloollee diinummaan nu jidduu hin jirtu yoo hajjii dhufan qajeela kabajnaa maalumaaf aslam duula baatee na dhuftee jedhee gaafata eenyu ka gaafatu abi sufyaan ammallee waraana bira dhufe waraanni kun hoo maal jennaan warri kun warra suleym jedheen biyyi gosa suleym jedhamtu ajab maaluma kun maal barbaada deeman gosa bira dhufe kun maal kunlee warra gifaar jedhamu gifaarummaan maal barbaada deeman maaliif na duulan kunoo warra muzeynaa jedhamu kunoo warra juheynaa jedhamu kunoo warra qaxafaan jedhamu gosa hundayyuu arge tun maal isaa galchiifte akka duula ardhaa kana ummanni naannoo jiru arabni hunduu duulee itti dhufu jiru beeke tan aggaleef eega gosti arabaa biyyoonni naannoo san jirtu hunduu duultee maqaa afaan tokko taate muhammad jala bultee alayhi salaatu wassalaam waraana isaa taatee hunduu ka duulan dhufte taate loluu hin danda'uuga tun qajeela galteef wani rasuli barbaadanis sana alayhi salaatu wassalaam osoo akkasi jiru waraanni guddaan kana hundarra guddaa dhufe kunoo maal jennaan kun ansaara rasuula rabbii jedheen alayhi salaatu wassalaam warra madiinaati osoo inni akkasi jiru kumaandootni irraa boodaa ka muslimaa dhufe kan lafa tana guutee deemu kun maal jennaan kun warra muhaajirtootaa jedhanii kan rasuuli rabbiitis kee jiru alayhi salaatu wassalaam yoos murteeffate qureeshaan dhabadde jedhe eega aalamni hagana gahu kun qureeshiin lol'uuf dhufe qureeshii dhumattee malli maal jedheen abbaasiin mala maaltu jiraa miti ajaja baasii akka namni tokkolleen waraan ol hin kaafne nagayaa namuu harkaa kennatu jedhi jedheen farda fi yaabbatee cehamu waraanni qaata gama kaaniin magaalaa seenuu eegale yoos dhufee qureesh birizentii fi dhabanii wawwareeranii akka tokko garuu namuu waraana fi fudhateetuma olii gadi ceha kana inni dhufnaan namuu walitti ori'ee walirra jedhe maal taana jedhan wanni taatan hin jirtu harka kennadhaa jedheen maal jetta harka kennadhaa maal wanni waan nu loluu ni dandeenyuu miti waan humna teennaa oliiti gosa takkaa miti gosa lamaa miti aalama hundatti wal qabatee dhufe harka kennadhaa jedheen jennaan egaa qureesh amma bakka lamatti addaan cabte warri tokko warra aqlii qabu ku dubbiin isaa tun galtee fi duraanuu sodaatee dubbiin keessa galtee fi harka kennate harka guddaan kana ta'e haqni tokko immoo haga dardaraa kanu dandayaa malee nu dandayanii galuuf hin dandeenye kana taate warri dardaraa qofaaf citee magaalaa gaditti bahee duulaaf lolaaf qopheesse kun eenyu dura ta'an isaanii ikrimaa ibn abi jahlif safwaan ibn umayya jarreen kanaaf warreetu hedduu rasuulli alayhi salaatu wassalaam waraana bakka sadii qoodan waraana kuma kudhanii kana bakka sadii qoodan harka irra guddaa tokko khaalid ibn waliid itti gaafatamaa godhanii rasuulli alayhi salaatu wassalaam gama jalaatiin makka karaa sadii hin seena gama jalaatiin seen jedheen rasuulli alayhi salaatu wassalaam karaa sanii yoo seentan karaan kun amma karaa makkaa keessaa namni yoo lola murteeffate taa'ee eeguu danda'u jarri dardaraa ta qureesh ta lola murteeffates karaa sanii achi baate karaa kanaan khaalid seensan rasuulli rabbi alayhi salaatu wassalaam waan isaan yaadan kan rasuulli hin beekan dhufnaan maal godhe khaalidiin maal jedheen nama si dura dhaabatee lolaaf si dura dhaabate hunda ajjeese jedheen takka harki lammataa warra gara bita'a harka bitaan rabahu kun eenyu zubeer ibn al-awaam itti gaafatamaa godhe rasuulli alayhi salaatu wassalaam waraana kana keessa jira rasuullis alayhi salaatu wassalaam kun waraanni gubbaarraa gasseena makkaa kuuyoo jalaan ol seene kun gubbaarraa gasseena bakka kidaa jedhamtu naannoo amma maqaan isii hajuun jedhamtu achi seenee waraanni achi qubate waraanni sadaffaagaa waraana bal'aa ummata bal'aa sun abi ubaydaa itti gaafatamaa godhe rasuulli rabbi alayhi salaatu wassalaam akkasitti karaa sadeen kanaan waraanni muslimaa seene magaalaa magaalaa kana ikwaaniigaa ka rasuuli rabbi alayhi salaatu wassalaam waggaa saddeet dura keessa dhalatanii keessa guddatanii dacwaa rabbi rabbiin keessat ergate waggaa kudhanii sadi dacwaa keessa godhuu dadhabanii wanni rasuulli keessatti hin miidhamin akkaataan rasuulli keessatti intiin miidhamin hin jiru dhaanamanii tuffatamanii arrafamanii miidhamanii xuriirra darbanii wama silaa ilma namaatiin miidhan hundaan miidhe warri makka qabeenya isaaniitiif waan qabu hundaa keessaa baasanii keessaa ari'an magaalaa keessaa dhokatanii halkan keessaa bahan magaalaa bifa saniin isaan miite ummata bifa saniin isaan irratti qabsaa'e amantii rabbii dura dhaabatee gufuu ta'e dacwaa rabbii deemuu dhoowwee miidhe kana rabbiin guddaan cabsee seenan amma rasuuli rabbii alayhi salaatu wassalaam yeroo rasuuli rabbii alayhi salaatu wassalaam seenan yeroo rasuuli rabbi alayhi salaatu wassalaam seenan rasuuli gaalafii gubbaa taa'an gurbaa tokko ka rasuulli haalan jaalatan usaama ibnu zaydii if duuba teechisan rasuulli alayhi salaatu wassalaam usaaman kun abbaan isaare zayd ibnu xaarithaa gabrichi ture ilma saati kanaf duuba teechise rasuulli rabbi alayhi salaatu wassalaam maal barbaadan akka amantii islaamaa tana keessatti namni hunduu wal qixxaawu ummata timuu barbaadan ta'ifiitii ammoo rasuulli sala allahu alayhi wasalam mataa ol hin qabanne gaqqabatanii if dhaada'a mataa boona'an seenne gaqqabatanii mataan isaanii kooraa tuqa rasuula rabbi sala allahu alayhi wasalam bifa saniin seenan yeroo seenan bakka waraanni zubeer faan dura dhuftee qubattee lafa qabde bakka hajuun jedhamtu bakka amma masjidulfatxi jedhanii masjida itti ijaaran achasan taa'an rasuuli dhufanii alayhi salaatu wassalaam warri khaalid faan egaa ijoollee qureeshaa dardara qureeshaatiin waliin bu'anii dardara san keessa namticha badaa tokko jira himaas ibnu qeys jedhama yeroo dheertu'uuf meeshaa lolaa qopheeffataa ture meeshaa lolaa qopheeffataa ture yoo gaafatan maal jedha qunnamtii muhammadiin qunnamee wallolu'unii heduuf qopheeffadha jedha guyyaan sun geennaan ganama subi'iin intala isaatiin maal jedheen qopheen tiita zamana dheeraan qophaawaa ture geette meeshaa kiyya kan lolaa hundaa naa baasii jedhee sibiila fi hidhate seeffii fi guurratee waraana fi guurratee xiyya fi guurratee bahe ijoollee dardaraasa waliin bahe lolli argamee nama kudha sadirraa nama kudha sadirraa kudha lamarraa ajjeesanii warri kun baqatee addaan bade innis baqatee odoo cufu mana dhufe niitii isaa ta jirtu mana jirtu dhufe mana seenee alabbahii mana natti dhiyeessi jedheen akka waan namni asin jiru jechuu maal jettu loltuu loltuu jetteen maal lolaa miti mana nuti dhiyeedheen maal ka waggaa hagam illola jettee meeshaa hagam mallaqa hangoo itti baafte meeshaa hagam qophaa'aa jirtu si himiti waan garee callisee dhen osoo waan silaa ganama kana nu mudate garte lola keessatti yeroo dhiirti gugurdoon jagni duraanii martuu baqatte addaan ka namni ani baqadhu jedhellee mataan isaa irraa dabra silaa osoo garte amma naan hin morontu mana natii dhedhen dubbiin jijjiiramte akkasitti egaa ikhwaanii rasuulli alayhi salaatu wassalaam achirraa socho'e saxaabaan rasuula rabbii alayhi salaatu wassalaam muhaajirtootaa fi ansaarri rasuula dura duuba moggaa guutanii deeman warri muhaajirtootaatiif warri ansaaraa rasuula duraa duubaa moggaa deeman akkasitti osoo deemu rasuulli rabbi alayhi salaatu wasalaam masjida seene yeroo duraa masjida seenu حجر الأسود التك أجيله حجر الأسود أجيله حجر الأسود سلامه بيتين طواف رسول ربي عليه الصلاة والسلام يرو مدورا بيتين طواف إيقاله بيتي تنمقا سنما لبسده في جهات مجرى كقبرم ka waaqa jedhamee gabbaramu rabbi jedhamee gabbaramu dhibba sadihiif jahaatama jira gosti hunduu sanama fi achi kaayatti yeroo hajjii dhuftu umraa dhuftu dhagaa ifii isan gabbarti dhagaan kun duri marraa jira zamana dheeraa gabbarame gaa gabbarame jechuun akka rabbitti ilaalamee gabbarame rasuulis alayhi salaatu wasalaam asuma dhalate waggaa kudhanii sadi eega muslima amantiin islaama dhuftes achi jiraataa turan waggaa kudha sadeen san takka guyyaa tokko sanama kanan tuqne rasuulli waggaa kudha sadi qofaa miti wagguma tokko dura umraa irraa boodaata isaan amma umratul qadaata isaan godhan san sanamni kun achuma jira in tuqne tokkollee rasuulli alayhi salaatu wassalaam ardha ammoo daqiiqaa tokko qofaan kennineef sanama sanii salaatan salaanne sooma naman barsiif hajjii namatti hin himne khayrii tokkollee namatti hin himne dura sanama san cabse sanama san harkuma fiitin balleesse namallee hin cabsaan jeen rasuulli alayhi salaatu wassalaam harkuma fiitiin balleesse waan san dhagaasan harkuma fiitiin caccabsan rasuulli alayhi salaatu wassalaam جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا دغان دفتي درتي بد يدني حرك فيت ذكر الرسول عليه الصلاة والسلام مال أمه وننام أجب سيسا maaliif rasuulli alayhi salaatu wassalaam zamana dheeraa san sanama kana tuquu dhabaate itti dhiise ardha ammoo amma seene hafuuran baafanne maaliif osoo hujiin takka ta khayriin hojjetin sanama san hin jala qaba amma fiqhul waaqiciin baanan tana namni waan tokko yooma hojjedha maal hojjedhaa beeku maaliif hojjedhaa beeku yoom hojjedhaa beeku akkamitti hojjedhaa beeku lafaa kaateetu mogarte hojjetu miti maal hojjedha maaliif hojjedha yoom hojjedha immoo maalin hojjedha sanama sanamni gabbaramuun rabbiin alatti sanamni gabbaramuun dilirraa ta'e irra guddooti sanama rabbii malee gabbarame kana balleessuunis ibaadarraa ta'e irra guddooti ibaadan tun ammoo maarre yoo ka sanama san balleessuun rakkoon finne taate rakkoon finne taate sanama san balleessuu qabda dirqama yoo ka sanama san balleessuun rakkoo sanirra guddoo kasi fiddu taate ifirraa dhiisuu qabda ifirraa dhiisuu abadii miti haga yeroon tuun geettutti osoo rasuulli alayhi salaatu wasalaam guyyaa duraa rabbiin guddaan ergate sanamni haraama gabbaruun haraama hin gabbarina rabbiin jedhe san dhaqee balleesse maaltu argamaa isinif fakkaatti guyyuma duraa rabbiin isaan ergate yoo rasuulli alayhi salaatu wassalaam ka'ee sanama san gube caccabse maal taate isinif fakkaatti dubbiin wamaa gabaabinatti nama muslimaa haga diqqaa jiru guyyum san ajjeesanii rasuula wajjin dubbiin achuma dhumti hugna ittiin qabdu jechu atin ee akkas badii guddat argama waan hugna ittiin qabne takka haraama balleessuu humna ittiin qabne tak in balleesse jettee badii sanirra guddoo fiduun qabdu wanni namni baay'een addaan itti hafu bakka fiqihii waaqicaa jedhamtu tana wanni kun fiqihii mas'alaa beekuun laaftu ammoo fiqihii waaqicaa beekuun jabdu fiqihii waaqicaa jechuun yoom wanni kun haraamoo halaalan dhuga haraama ta'uusii beekti ammoo yoomitti yoomittii tana bakki nama dhibaa akkamitti eessatti maaliin bakki nama dhibdu guddoon san shari'aa islaamaa keessatti waan isin gartan baay'een isan rasuulli alayhi salaatu wassalaam yoosuma balleessan yeroo xawaafa fixan sanamni dhibba sadiihii fi jahaatamaa ka achi gabbaramu sunis kufe amma qureesh waan isii waggaa hagam rabbi jettee gabbartu ka horii fi irra gorraatee mallaqa waan qabdu baafte rabbi jettee gabbartu dhufanii jiksanii ka takkan ta'in hunda siitu namni waan san jikse nagayumaan osoo waa takka isan mudatin isaan maal jedhan yeroo san mataa qabatanii ammuma ibiddi samaa irraa dhufee gubaa eegaa jedhan eeguma inni taabota san sanama san caccabse ibiddi amma dhufee guba jedhan takka ibiddi tokko illee hin gube nagayumaan kaan cabsaa kaan cabsaa hunduu kufe yeroo hunduu kufe ka rasuulli alayhi salatu wasalaam umaan tahin ka saxaabaan sun waa takka namni waa ta'e hin jirre qureeshan mana muu dhaabateef gaafate jarana sii wanni waan akkam wanni nu waggaa hagam gabbadhaa turre kanu ilma nuu kennite jennee risqii nuu kennite jennee horii nuu kennite jennee fayyaa nuu kennite jennee nu hanga gabbadhaa turre jarri amma akkuma laafa caccabsaniituma ofirraa irra bahanii dabran ka ifirraan ittisin maal nuu gooti jedhanii namuu qalbii isaanii keessaa baate wanni sun yoos rasuulli alayhi salaatu wassalaam miftaaha takkaa bantuu kacba'a yaame bantuun kacbaa tun ta gosa qureesh keessaa bani abdidaar jedhamtuuti keessaa ammoo cusmaan ibnu xalha armaan dura dubbanne ta cusmaan ibnu xalhatu itti gaafatamaa gosaan keessaa abbaan bantuu harkaa qabu isa inni kun waggaa tokko dura muslima jenne qeessaan isaa dubbannee turre khaalidii fi amri ibn caasif wajjiin ka dhufe islaami isa usmaan ibnu xalhaan usmaan yaame rasuulli alayhi salaatu wassalaam yaame bantuu miftaaha kacba'aa ken jedheen naaban hin jenneeni beeka ken jedheen dhufee itti kenne irraa fuudhee kacbaan banate kacbaan banatee keesseenee yeroo inni keesseene nama lama qofaa hayyameef akka inni waliin seenu namni lamaan kun lachuu namoota dur qureesh tuffatturraahi tokko bilaal tokko moo usaama usaama zaydi jara lamaanii hayyamee jarri lamaan waliin seenan sadeen isaanii keessan ifitidhan keessan ifitidhan wanni duraan gosaan dur banii abdiddaar kana namaa bane isaantu nama dura seenee booda namni biraa seena isaantu keessaa nama baasa amma miftaaha irraa fuudhanii ifi jalaa bananii seenanii jara lamaan miskiinaa lamaan imaana qabu jari lamaan waliin seena rasuula waliin alayhi salaatu wassalaam jara lachuu rasuulli qiyaas malee jaalatan bilaalii fi usaamallee yoos keessa salaatan rasuulli alayhi salaatu wassalaam yeroo kacbaa keessa jiru namni gama fedhe fuula deebi'ee salaata wanni fuula itti deebi'an waan ati keessa jirtu kana bakki aalamni fuula itti deebi'u ati amma keessa jirta garam fuula deebitare gara feete garuma rabbi sii laaffise fuula deebi'i salaati ma salaati salaata rasuulli rabbi alayhi salaatu wassalaam yeroo wanni hagni kun argamte magaalan guutuun baatee masjida jala dhuftee dhaabatte magaalaan guutuun qureesh akka jirtuun baate maal barbaadde amma magaalaan qabatamte tokkoffaa waan hojjetamu arguu barbaaddi sanama hagana goka cabu kana namuu ilaafiitiin arguu barbaada miftaaha gosa kabajaa hagam geettu qabdu irraa miftaaha fuudhan kana arguu barbaadan miftaaha warri seenee salaatu kan arguu barbaadan eega achi keessaa bahee biyya maal nurra murteessaa dhaga'uu barbaadan magaalaan guutuun dhuftee dhaabatti yoos maal godheer rasuulli alayhi salaatu wasalaam achi keessaa gabbahan yoo isaan gabbahan warri banii haashim ka gosa rasuula rabbi alayhi salaatu wasalaam aliyyii fi abbaasii fi warreen kun keessattuu aliyyi waan barbaadan miftaaha kana furaa bantuu kacbaa tana fudhatuu barbaadan qureeshin tun gosa gosaan hujii gargar qoodattee jirti gosti rasuulaa tun alayhi salaatu wasalaam qooda bishaan nama obaasan siqaaya waan jedhaun qaban tanallee itti nuu dabali yaa rasuula rabbii miftaaha nuu kenni jedheen ali namni hunduu sanuma see wama miftaaha akka irraa fuudhan irraa fudhatu see keessattuu miftaahni kun qissaa guddaa qaba dur osoma madiinaa makkaa tana waliin jiran guyyaa tokko rasuulli alayhi salaatu wassalaam kacbaa keessa seenee achi keessatti rabbi kadhatuu barbaade akkuma qureesh rabbi kadhattu namni tokko akkas barbaade itti gaafatamaa bantuu harkaa qabu hona dhaqee kadhatee yeroo sii qabee dhufee sii banee keessa seentee rabbi kadhattee keessaa baata aadan akkas yoo waan nazirii qabaattilee waan akka zahabaa haa taatu maalii qabtu achi keessatti hiitee keessaa baata kana gaafatee na jedhaa bani naa bani jedheen eenyu ka gaafatu nabi muhammad alayhi salaatu wassalaam makkaa jiran gaafsanii beek hijiraa dura ka gaafatamu eenyu itti gaafatama bantuu kacbaati maqaan isaa eenyu maqaan isaa amma himne usmaan ibn talhaa usmaan maal jedheen siin banu jedheen aboo naa bani jedheen siin banu jedheen yeroo hin qabusiif siin banu jedheen yoonni gurguddaan biyya gara biraatti dhufe jedhe malee namnummaan tokko lafaa ka'ee too naa ban jechuun siin banu jedheen yoos rasuulli rabbi alayhi salaatu wassalaam maal jedhanii aboo gaafa tokko dhufu jiraata jedhe ka miftaaha kana an sirraa fuudhee abbaa fedhetti kennu guyyaa akkanaa kana dhufuu jiraataa beektaa jedheen waan malaatiin jedheen sun gaafsan qureesh hunduu duutee jirti gaaf qureesh balaan itti buutee qiyaaman itti buutee dhumtee saniin booda baantaa jedheen odoo qureesh jirtu osoo warri banii abdiddaar jiru godhuu hin dandeettu jedheen hagasi addaan deeman zamana san haasawan hanu sun argame tura nam waggaa hagamiin booda innis islaame ardha dhufe yaa miftaaha ken jedheen irraa fuudhe oduun maal haasawamte amma barqisaa akkana jira durii rasuulli dur akkana jedhee jira oduu tana amma gara biraa miftaaha kana kennuun dhabu keessattuu gosa isaati wanni irri jabdu'u kacbaa keessaa makkaa keessaa wanni irri jabdu'u bantuu tana miftaaha kana miftaaha kana rasuulli ishii fudhatuu hin dhabu takkaa gosa fitti kennuu hin dhabu haasawame haasawa qofaa mitiree gosti dhuftee kadhatteeyyuu jenne aliyyii ibnu abii xaalib dhufee kadhate yoos rasuulli alayhi salaatu wassalaam yaame warri gosti isaa jala dhaabattee nuu ken jettiin qureesh dhaabattee eegdi bakki miftaan itti galu ardha yoos yaame usmaan ibnu xalhaa naa yaamaa jedhe yaamanii dhufan usmaan rifatee deebi'e ummata keessaa naa yaamaa jedhe yoo inni dhufe bantuu taan itti kennee hoo jedheen bantuun tantee kunooti hoo jedheen guyyaan kun guyyaa tolaa fi
waan gaarii walit hojjetani guyyaa namni wal miidhuu miti ka wal zallamanii miti teessanii hoo'aa jedheen hagas qofaa miti riwaayaa biraa keessatti fudhadhaa jedheen qabadhaa jedheen teessanii namni isinirraa fudhate haga guyyaa qiyaamatti teessan jedheen namni isinirraa fudhate nama karaa rabbiirra hin jirre jedhe nama jalla ta'a haga ardhatti miftahni sun ka isaaniit haga ardhatti namni miftaaha kacbaa harkaa qabu warra banii cabdiddaar ka cusmaan ibnu xalxaa kana zariisaati haga ammatti namu maal sodaata mootiin martuu yoo duuban dhufe rasuuli namni isinirraa fudhate nama jallataa jedheemi fudhannaan jallinni ofirratti ragaa bahee mire hagasiin rabbi tikse silaqaata irraa fudhatan namni sirraa fudhatu nama jallataa ege jedhan mootiin tokkoo dhufee irraa fudhate mootiin kun jallataa jechuudha ifa baate kanaan hagasiin rabbiin guddaan tikseef yoos rasuulli rabbi alayhi salaatu wasalaam safaa gubbaa dhaabatanii safaan tun tullu yoo namni isii gubbaa dhaabate magaalaa guutuu akka gaarii arka magaalaan guutuun akka gaarii isa dhageetti gabaaf dule dhagaa dhagaa ol fuudhama achi gubbaa dhaabatan rasuulli rabbi alayhi salaatu wasalaam dhaabatanii dubbatan dubbii isaanii maal jedhan ummanni guutuun magaalaatiif sahaaban rasuulaa waraanni kuma kudhanii sun ta'anii caqasan
لا إله إلا الله وحده لا شريك له صدق وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده يعني خطبة قال الرسول ربي عليه الصلاة والسلام ربي قداتك كتشوم صندورة كربي ملي ربي بلاك قبر منجر كنما تمسو إسا كنما الفود إسا كنما قبوس إسا تنقر دابا دره yoos khutbaa godhanii rasuulli rabbi alayhi salaatu wassalaam wallahi ikhwaani wan nama ajabsiisaa bakki isaan arra dhaabatanii dubbatu jiran tun bakka guyyaa duraa rabbiin guddaan isaan erge isaan gubbaa dhaabatanii qureesh walin yaaman bakka san guyyaa yaadattanii miti أبيران إساء أبو لهب تبا لك سائر اليوم إلى هذا جمعتنا جدين ربي سيابا لي ستناف ولنك أبدي قياني يدين بيتنيم قياسا والله بكسان رابة الرأى رسولي ديباني وقاها من بوتا ديباني وقاد تمام بود ديباني بكسان رابة الرسول ربي عليه الصلاة والسلام أمور أبنسي كل ما فقود دانجرا قياسا نما تكون قبو waa hela tokkoof biraan qabu guyyaa san namni hunduu kijibsiise namni hunduu itti kafaree biraa deeme arrabsanii ardha ammoo namni hunduu mataa gaqqabate waan isaan jedhan fudhate ajaja isaanii bule namuu amane subhaan allah subhaan allah sala allahu alayhi wasalam wallahi egaa tun dubbime isaan duraan eegalan san sadaqa wacdah ونصر عبده ربين بلا مساقوته قبر جفيتي تمسى ربي تم ربي تسن ربي تمسف قريش يا إخواني أكا سيرة زمان سنجروتين هندسانيتو قبر أما namni tokko yoo duulan dhufanii biyya isaa qabatan hunduu gabrata seerri biyya akkas guutuma isaanis seera san akkaarii beekan seerri maal jedha hundi isaaniitu gabra yoos rasuulli dubbate gaafate qureesh jedheen mee waan na gootan hin beektanii waan amantii rabbiitiif karaa rabbii kanat hojjettan hin beektanii haga jallinnaa fi sahaabaa rabbiitiif warroota mu'minaa akka itti miitan hin beektanii ardha waan keessa jirtan if gartanii maal yaaddan jedheenni yaadni keessan maal jedheen rabba haa ammaal isini dalagu haa akkam isin godhuu feeta ka nama fixaa baatanii ka isin fixu feetammo ka nama hiitanii ibiddaan guba'aa baatanii ka hidhee ibiddaan isin gubu eegdammo ka nama dhaantanii dhagaa irra keettanii akkasitti ka bilaaliif kan azaabaa bahan nama azaabaa baatanii ka akkasitti isin azaabu eegdammoo maaluma yaaddan jedhen wanni biraan jirtiire gaarii yaadna jedhani ati nama gaarii nama gaarii nama rahmata qabu nama khayriiti rahmata nuu godhi jedhaniin akka keennan laalini akka kan kee laali dilii teennan laalini tola kan kee laali tola nu xool jedhaniin yoos maal jedheen jecha ajabaa jedhe wallahi jecha mootiin tokkolleen nama hagas mara isa miidhe bar yaa akhi wanni rasuula miidha waan xiqqoo isinitti fakkaatin bara bara yaa akhi bar halkan fidanii qoree mana jala gallaqqisaniif bar akka yoo isaan gabbahan qoree waraantu boolla qotaniif bar boolla bineensaa qotanii beeytanii miti bilee jedhanii boolla qotanii citaaf kanarra kaayanii akka namni hin garre waraana keessa dhaabanii beeytanii boolla qotaniif bar rasuula rabbi alayhi salaatu wassalaam waa waan rasuula rabbiitiin hojjetin tokko jiraa seetanii isin bara warri warra sana warri amma qabamee jiru kun warra sanii baraa bara maal jedhanii rasuuli rabbi alayhi salaatu wassalaam jecha namni tokkollee dubbachuu hin dandeenye mootiin fedhe ka dhufee biyya takka cabsee qabate itti hojjetuu hin dandeenye tokko jedhan maal jedhan laa tathriiba calaykum ilyawm jecha nabi yuusuf obbolowan ifiitiin jedhe idhabuu fa antum axulaqaa jedhan wamaa isin hin dhaaladhu isin hin dhaaladhu har'a deemaa jedheen yaa'aa galaa jedheen hundi keessanuu bilisa rasuula bilisoomse hunduu duraan gabraa beeka daqiiqaa sanit hundi isaanii duraan gabra seera biyyi lolaan qabatamte hundi isaaniitu qabatanii harka rasuulaa kee jiran hundi isaaniitu gabra gabrummaa sila akka horii addaan qoodatuu malee qabeenya isaanii guddishaana qoodatanii isaan mataa isaanii qoodatu malee wani biraan jirtu rasuulli rabbi alayhi salaatu wasalaam tolatti oole اذهبوا فأنتم الطلقاء ديما جدن قالا جدن ديما هندي كيسانو بلساسين بلسومسي جتشي كان الرقود آه كنمني يرو سنتجلو إيمان جر إخواني osoo isaan tanatti jiran salaan ni gahe salaanni geennan bilaalin kacbaa tana kori gubbaa dhaabadhu azaan jedhe rasuuli rabbi alayhi salaatu wasalaam yeroo lammataatiif akkana dalagaan beekte waggaa dabrele akkas hojjete waggaa dabre immoo namni guddaan kun asin dhaabatu qureesh magaalaa keessaa baatee jirti ammoo osoma qureesh gartu bilaal wayaa kacbaa san qabateetuma koruu eegale garam deema kun jedhe gurraachi maa kacbaa rabbii qabata kun abaa qabataa miti ol deemaa jira osuma ol deemu osuma ol deemu koree gubbaa bahee gubbaa dhaabate yoosa chirra dhaabatee azaane allahu akbar allahu akbar guddate rabbiin jedhe rabbi guddate guddinni ka rabbiiti guddinni ka rabbiiti ka waan haga nagaa kana nuu mijjeesse guddinni ka rabbiiti karaa kanarra nu kaa'e guddinni ka rabbii dha rabbii fi guddise allahu akbar allahu akbar bilaal bilaal magaalaan sun waan hin godhin hin qabdu bilaal akka meeshat taphataanii bahan ijoollee durrii akka hidhanii haadan hidhanii ijoollee yaabbattee magaalaa keessa ofti bilaal bilaaliisantu bakka irra sharafa qabdu irra kabajaa qabdu gubbaa rabbiin dhaabe jecha namni jedhu irraa ka irra kabajaa qabu rabbiin guddaan jechisiise chira dhaabe yeroo isaan azaaban ahad ahad ahad qofaa'edha rabbi tokko tokko tokko jedha jecha isaa san namoo yeroo san isa dhaanu jiru qofa dhagaya amma ammoo magaalaan guutuun jecha isaa kana dhageetti jecha waggaa digdama dura inni ahad ahad ahad jedhu san ardha gabbaasee sodaa takka malitti kabaja'an kacba rabbii gubbaa dhaabate allahu akbar allahu akbar jedha masha allah masha allah dubbiin tun qureesh baay'ee rifachiifte kacbaa gubbaa namni koruunu baay'ee rifachiifte namni koru ammoo gabrichi gurraacha kana ta'uun baay'ee rifachiifte warri gaa warra jibbani nafaa namaa nafa isaanii keessa baay'ee jiruun beeytani yoos haginni azaanu jarri sadii moggaa achi dhaabatanii uummata irraa adda bahanii lama kaafira tokko zaahira kanaan muslima jedhe ammoo qalbiin isaa guddutti qajeelatin islaamne lamaan kaafiraa tokko mucaa dardaraa attaab ibnu asiid jedhama umriin isaa yeroo san waggaa digdama tokko immoo haaris ibnu hishaam jedhama haaris ibnu hishaamin kun egaa obboleessa abi jahliiti inni jaarsa beekama kun ammoo abu sufiyaan jarri sadeenuu dhaabatanii dubbii ammoo argamu jirtu tanarraa haasawan kami bilaaliin gurraachi kun as gubbaa koree azaana namni tokko illee hin dhagahu sadeen isaanii yoos attaabin kun dubbatee maal jedhe abboo abbaa kiyya rabbiin guddaan jaalate jedhe kabaje jedhe osoo badii tanaan argin ka du'e abbaa fi abbaa isaa asiin dura du'e abbaa kiyya rabbiin hin jaalata jedhe maal ka osoo dilii hagana geettu tanaan argin du'e ilaale gabar muslimnichi qabatee bilaalachi gubbaa koruun dilii guddoo tun isa biratti kun maal jedheen haaris osoo wanni kun waan gaarii taate gabrichi gurraacha kana silaa na dura bu'ee khayritti na dura muraaye abi sufiyaan maal jedheen awwama tokko illee hin jedhu jedhe umaan dubbadhu jedhe yoo an dubbadhe dhagaa kanatti gad na hima cirrachi kana waane dhagaa kanatti gad na hima hin dubbadhu jedhe awwama isaanii akkana haasa'u jiru rasuulli alayhi salaam duubarra bahanii itti dhufan yoo rasuul as deemu argan callise namu jara namaan haasawaa jirtan jennaan wamaa jedhaniin ati akkana jette akkana hin jenne jedhe ee jedhe jedheen ati yoo akkana akkana akkana hin jenne jedheen ee jedhe jedheen yoo inni hagas jedhe abii sufyaan lafaa utaalee an ammoo waa takka illee hin jenneen beektanii miti yaa rasuula rabbi jedheen rasuli koflan awwamaa uma tokko akkan jedhin beektanii miti yaa rasuula rabbii dhagahana himaa sodaadhee bara uma tokko hin dubbanne jedheenan achitti jari lachuu ashhadu an laa ilaaha illa allah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah rabbi malee rabbiin jiru atilleen ergamaa rabbii ta'uu ragaa baanedha namni tokko nu dhagahin jiru jedhan osoo dhuga'aan rabbiin guddaan si ergatuu baate beekuu hin dandeettu namni tokkolleen kan nu dhagahin jiru jedhan akkasitti egaa ikhwaanii akkasitti jarilachuu akka gaariitti amanan rasuulli alayhi salaatu wassalaam salaatanii salaata saniin booda mana obboleettii aliyu nabi xaalib ummu haani jedhanii achi dhaqanii achitti nafa dhiqatanii sunnaa salaatanii rasuulli alayhi salaatu wassalaam oduun takka argamte amma ummanni warri lole sun caphe rasuulli alayhi salaatu wassalaam nama hedduu itti murteessan nama kudhanii sagal rasuulli maqaa dhawanii ajjeesaa jedhan bakka gartan hundattuu ajjeesaa jedhan nama kudhanii sagali ajjeesaa jedhan nama kudha sagalee ajjeesaa jedhan kudha sagalii kana qofaa miti namni shakku hunduu baqate magaalaa keessaa keessattuu warri lole sun warri ganama kana lole sun nama baay'eet harka kennatee miti nama gadi ima lolee bara lolee caphe warri lolee caphe sun hin baqate warra san keessaa jarri lamaa fira gara baqatan dhaban warra duraan magaalaa bulchi'aa ture warra bijaahiliiti amma maal jedhan intala muhammadiin firaa ta ammoo gama kaaniin dhiirsi si'ii obboleessa kennaa umhaani obboleetti aliim nabi xaalib isiin isii bira baqannedhan achii cehanii mana isii dhufan yoo isiin mana dhufti jara jarritti himanii maal jedhaniin malli biraa kanu baasu hin jiru atummaan nu baasii rasuula rabbi dhaqii nagaa nuu gaafadhu jedhaniin akka nagaa nuu kennu akka nu ajjeefne haya taa'a jetteen yoo jarri as dhufte Ali ibn Abi Xaalibiif Khaalid faan jara ta lolte ajjeeftee ta baqatte faana dhooftee barbaadaa jirti osoo faana cehu Aliyyi dhufe yoo jette kunoo jarri mana obboleettii isaa seenani baas jedhani firraa jara tanan ajjeessa hin baasu hin ajjeessu dhiifsette nagaa kenneefii jira nagaa kenneefii jiraan ajjeesin jetteen hin ajjeessa jedhe rasuula rabbi dhufan alayhi salaatu wassalaam yoo rasuula rabbi dhufan itti himatte yaa rasuula rabbi nama an nagaa kenneef aliyyi obboleessi kiyyan ajjeesa jedhe ta isattu sirrii mootiyya jetteen teettu sirrii namati nagaa kenniteef nagaa kennineef jedhe namni muslimaa tokko yoo namaa nagaa kenne ummanni muslimaa guutuun tuquu hin danda'u fakkeenyaaf mee mootummaa islaamaa takkaa jennu nama islaamaa tokkottu nama tokko ka kaafiraa nagaa kennee fi nagayaan biyyi teene seen jedheen namni tokkolleen tuquu hin danda'u nama sana eega inni nagaa jechuun akka viizaa fakkeenyaaf eega inni kennee fi namni biraa tokkolleen tuquu hin danda'u akkasitti rasuulli alayhi salaatu wassalaam kabaje jecha isiisan kabajee jecha aliyyi dura buuse namoonni gaa du'atti murteessan kun gariin baqatee biyya keessaa bahe garii ammoon ajjeessan gariin dhokatee eegasii harka kennate namoota du'atti murteessan ka biyya keessaa baqateerraa tokko ikrimaa ibn abii jahliiti gurbaa abii jahlii ka ikrimaa jedhamu ikrimaan yeroo waraanni isaa kun cabe baqate asii osoo baqatu bahara dhaqe bahara dhaqee bahararra deemee markaba wahii biyya yaman isa geessu barbaade markaba argate walii galan akka yaman geessu eega walii galanii yeroo inni markaba seene abbaan markabaa maal jedheen qulqulleessi jedheen dhugaa dubbadhu jedheen maal dhugaa dubbadhe jennaan أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله جد يدين مال دران وان جلا ديم إسي جلا بقدر تنا جلا بقدر دفع بر جدين وان ما نم بقى ديم لا إله إلا الله متنا مي يدين تنا سنة جت تاتين لكن مركبك يا بطل أنا مسلمة إيجا مسلمة تهين إيجا دين مسلمة تاتي مركبك يا بطل يدين إسا كوانته هو اللالي ركته جرو intaloon isaa nitii jabduu qaba daftee dhaqxee rasuulat islaamte isiin amantii islaamaa qabattee rasuula rabbi dhaqxee yaa rasuula rabbi yaa rasuula rabbi dhiirsi kiyya ikrimaa ibn abii jahli murtii teessan dhaga'e ta isin du'a irratti murteessitan biyya keessaa bahe halaakamuu jira yaa rasuula rabbi iznii naa godhaa ofii godhaaf irra dabraaf jetteen waan ajabaate amma murtiin baatee jirti intalti dhuftee amma kadhatu jirti rasuuli rabbi ilaalanii hayya irra dabreef jedheen yaa rasuula rabbii ka'ee adunyaa keessa deemee aalamarra deemee barbaadee fiduu jettan ee fidi jedheen fa'attee kaate gara isin bakka inni jiru hin beektu isiin inni baqate ammoo biyya yaman dhaqa jedheen biyya manii saahiba qabaa achi deeme jedheen biyya mammiilan hin deemu baharaan deemallee beekti fa'attee kaatee isiinis farda fi fa'attee bahararra deemte osoo deemtu markaba wahii ka dhaabatu garte bakka markabaa yoosiin dhufte kunoo inni achi dhaabatee jira wal mormaa jarri islaamtu malee sin fuudhaniin inni akkana jedha arga isii yoo isiin arge niitii haqaati beeki niitiin yeroo namni akkas rakkoo akkasii keessa jiru namarra tarkaanfattee nama biran dabarre ta dhugaa jechuu gammadee isin maal barbaadee inni dhuun waan isiinis baqattee isa waliin deemuu barbaaddu isa inni amma maal jedhaan ati taa'i ijoollee bira taa'i barbaadee biyyee mani dhaqee waa sirreessee eegas hin aboodan dhufta aboo biyyee manii maal dhaqxaa miti kootu madiina makka deebina makka maal deebina haa du'uufi na ajjeessuu barbaadde maal si ajjeessaa miti rasuula rabbitti dhaqe sallallahu alaihi wasallam sii kadhadhe narraa hayyame koottu badii asidhin badini deebi'i rasuula rabbi dhaqi koottu jette dhuguma amma ee dhuguma mala biraa ka silaa dalagu dhabaa waan biraa ka silaa ta'uun qabu bar markabni fuudhuu didi gara biraa ka deemu hin qabu yoo inni amma didee isii jalaa hafe asuma dhufanii gara ajjeessan maal tahare waliin deebi'e yeroo inni achi as deebi osoo inni hin dhufin rasuulli rabbi alayhi salaatu wassalaam sahaabaan maal jedhe sahaabaan maal jedhe ikrimaa ibn abi jahlin dhufuu heda muslima tahee dhufa namni tokkolleen hin miidhina abbaa isaa akka namni tokkolleen hin arrabsine jedhe abbaa isaa abi jahlii mitire fircauna haadihi ilummaa beeyta akka namni tokkolleen abbaa isaan arrabsine jedhe maal arrabni abbaa isin arrabsitan abbaa san hin miidhu nama jiru miidhaa jedhe mee ilaala rabbi sodaadha mee tolli kanaa olii maaltu jira ikhwaanii namni tokko mootummaa takka kuffisee qabatee namoota diina kan kee ka irra guddaa ka irra si miidha irraa tokko ikrimaan kun egaa nama islaama irra miidha irraa tokko abbaa isaatiif innillee abbarraa dhaale innis nama kana ka duraan murtii manni murtii irra murteesse irraa kaaftee bifa kanaan hayyamtee fi akka namni maqaa isaan balleessine meedii irratti namni waarraan himni joornaalii waan badduu irraan barreessin ajaja baasuun kun mee tola hagam gahu rabbii keessan sodaadha tolli kun nama namni addunyaa gubbaxamu hojjechuu danda'u takka wallaahi rasuula rabbii malee alayhi salaatu wasalaam akka namni tokko illee hojjechuu hin dandeenye tana haala walirraa bahan hin beeytani namni tokko yoo biyyi takka kuffisee qabate namoota duran angoo qabu ka biyyi san keessaa angoo qabu keessattuu warri gama lolaa keessatti duraan isa mimmiidhe maal godha namuun beeka tokko tokkoon kaan adamsee ajjeese kaan biyyaa balleesse bakkinni jiru jala dhaqee ajjeesa mana murtiirra kaayee salphise hin beekna rahmanni hagana gufuun garam jedha tokkollee hin jiru addunyaa gubbaa rasuula rabbi malee alayhi salaatu wassalaam hagas qofaa miti abbaa isaan arrabsinaa jedhe qalbe yeroo osoo akkasiin rasuulli sahaabaa keessa taa'an ikrimaan dhufe yeroo ikrimaan dhufe rasuulli rabbi fagoo argan ol ka'an lafaa yeroo ol ka'an jedhe wayaa zamana san wayaa lama hidhata namni takka jalatti hidhatee takka gubbaa uffata wayaan gubbat uffatan tun irraa buute rasuula rabbi irraa alayhi salaatu wassalaam gaddeebi'ee wayaa fi hin fudhanne akkasumaan itti dabranii dhaqanii salaaman yoos yaa muhammad jedheen haati mana kiyyaa tun akkana akkana akkana naan jette in ajjeesu haa deebi'u naan jette dhugaasiiti jedheen ee jedheen dhugaasiiti ee jedheen amma dhufee bira taa'e mee maalitti amantii tantee tana naa hin jedhe maalisi amantii tantee sun takka'aa waggaa hagam gayu takka'aa qalbii hin gattaa'ee guyyaa tokko amantii hin caqafanne durbaan kun jibbannumaaf lola malee takka'aa gad dhaabatee sila nama na maal dubbattamee maaluma nama yaamtamee wanni itti jettu kun maal mee takka'aa gaqqabee laalle har'a dhufee ammoo gaqqabee gaafate maaluma nama yaamte si abbooti jedhe maaree rabbii kan kee malee akka rabbii biraan gabbarre akkan ergamaa rabbii ta'e gaarii hojjettee hamturraa fagaatte firaan kee dhiyeeffatte waan badduu afaan kee hamtuu irraa tiksite tanan nama yaaminaan tu waan gaarii iree wannummaan hamtuunu jennee waggaa hagamsi arrabsinu maal jedheen turree wanne dubbatu waba khayriiti khayri matana naa wallaaltanii waggaa hagamnamii tan jedheen rasuula rabbi alayhi salaatu wassalaam achitti islaame islaaminaan isaa qajeelatti tolte ammallee eega sigaa hoggaanaa gurdaa islaamaa ta'e ikhwaani yeroo rasuula rabbii du'anii alayhi salaatu wassalaam ummanni arabaa kafare warroota ummata kafare saniin qiyaasa malee lolee amantii islaama deebise irraa tokko inni akkasi deegaa ikhwaani waan ajabaa takka wanni ajabaa guyyaa san argame hedduu waan ajabaa argame irraa yeroo bilaal azaanu san qureeshi kun as taa'ee hamataa kun asii arrabsaa miti gariin achi dhadhaabbatee fakkeeffata yoo inni allahu akbar allahu akbar jedhu faana jedhan akkeeffatanii nama tokko ka waa dubbatu faana jechuu jechuun salphisuu beektu tuffi jechuu san ijoolleen dardaraa achi dhaabatanii waan inni godhatu waliin godhatan gurbaa tokko ka sagaleen isaa kan bareedu dhagayen rasuuli eenu bilaal akkeeffata yoos rasuuli alayhi salatu wasalam gurbaa san yaamaa qabaa fidaa jedheen isa ka dhaabatee bilaal akkeeffatu fidanii kootobboo jedhanii maal jennaan nabi muhammad alayhi salatu wasalam si yaama jennaan rifatee hollate maal du'ee jechuure eega azaana fayyaa akkeeffate taphate tuffate jechuu eega mootichi guddichi amma dhufee biyya qabate adaban qabduuf yaame dhumatteef jechuu mire rifatee hollate rasuula rabbiif fidan isa ka hollatu maal kama murtiin ajjeessa addabartu eegin yoo an dhufee bira dhaabadhe jedhe wamaa naan hin jedhe naan lolle naan arrabsine harka fi fuudhanii alayhi salaatu wassalaam qoma tiyya gubbaa akkana kaayan jedhe yeroma harka isaanii akkanatti qoma gubbaana seene qalbiin na qabbanoofte jedhe kufrii fi shirkii fi shakkiin martuu na keessaa baateedha takkittiin iimaanni qalbiitii keesseen ashhadu an laa ilaaha illa allah wa ashhadu anna muhammada rasulullah jedhe subhaan allah subhaan allah subhaan allah nama kana maqaan isaa abu maxduuraa jedhama yeroo inni islaame bultii haga tokkoon boodatti bilaaliif rasuulillee madiina deebi'an alayhi salaatu wassalaam isa kana godhan akka inni mu'azzina tahee makkaa keessaa azaanu meelaala rabbi sodaadha namuma amma diinaa kasit taphatu jiru itti dhimma baatee qajeelchitee leenjiftee waraana kan kee godhatta jechuu barmaan taphaatii mititu qalbii ilma namaa bifa kanaan harka deeffatuun wanni ilmi namaa itti wal dabru tana hugnaan nama cabsuu nama baay'ee nama cabsuu danda'a ammoo qalbii namaa tana deeffatu harkatti tana tana hin dandeenye bakki dubbiin jirtu bakka tana hugnaan lolanii wal cabsuu miti tana hedduu wal cabsuu danda'a kama amma si tuffatu si arrabsu kana leenjiftee waraana kan kee gootee amantee ergatu tana tana ma amansiisa nama ajabsiisaa wanni ajabaa ta guyyaa san argame hedduu jira haga hafe kaayyoo rabbiin guddaan ee jedhe barumsatti aanu keessatti itti deebine waliin laalla haga barumsan keessa wal geennu rabbiin nama khayrii dhagaye khayrii sanirraa fayyadame fakkii rasuula rabbii godhate karaa rasuula rabbii irratti bule rasuula rabbiitiin alayhi salaatu wasalaam wal ollaa taa'e isaa wajjin kaafame ollaa isaanii taa'ee jannatu firdaus wajjin qubatu rabbiin guddaan nu haa godhu karaa rasuula rabbii kanaatti rabbiin guddaan nu haa tiksu hamturaa rabbiin guddaan nu haa qabu baarakallahu fiikum wassalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh